muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mwiriwe neza murabizi radiyo ijwi ry'amerika ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri nimujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no kuri facebook voa radiyo yacu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
koko rero murisanga ikaze ejo bundi kuwa gatandatu ni isabukuru y'imyaka mirongo itandatu ya kamarampaka mu rwanda kamarampaka yabaye ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwezi kwa cyenda igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe yari ikoreshejwe na loni abanyarwanda babajijwe ibibazo bibiri murashaka ubwami icyo ni icya mbere icya kabiri niba mushaka ubwami se murifuza ko kigeri wa gatanu ababera umwami nk'uko padiri kagame alexi yabyanditse mu gitabo cyitwa un abrege de l'histoire du rwanda de 1853 à 1972 ibisubizo by'ibibazo byombi byabaye oya n'amajwi mirongo inani ku ijana kuri kimwe kimwe bityo u rwanda ruhitamo inzira ya repubulika uwo munsi umwe kandi ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwezi kwa cyenda igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe habaye andi matora mu by'ukuri atajya avugwa abanyarwanda barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu batoye bwa mbere na mbere inteko ishinga amategeko iyi nteko yari igizwe n'abantu b'abadepite mirongo ine na bane muri kiriya gitabo cye namaze kuvuga mu kanya padiri alexi kagame avuga ko parimehutu yayabonyemo amajwi mirongo irindwi n'arindwi n'ibice birindwi ku ijana yegukana intebe mirongo itatu n'eshanu kuri mirongo ine n'enye rero unar yabonye amajwi cumi n'atandatu n'ibice umunani ku ijana ayihesha intebe zirindwi aporosoma yabonye amajwi atatu n'ibice bitanu ku ijana itsindira intebe ebyiri naho andi mashyaka mato mato cumi n'abiri arimo rader yabuze amajwi ahagije yayahesha umwanya mu nteko ishinga amategeko ntaryagejeje ku ijwi na rimwe ku ijana ububirigi loni yari yararagije u rwanda bwashakaga ko abagabo bonyine aribo bajya gutora loni irabyanga noneho n'abagore bajya gutora bityo abanyarwandakazi babonye uburenganzira bwo gutora mbere y'abagore bo mu bindi bihugu byinshi bitandukanye byo ku isi urugero ni nk'ubusuwisi bwabo bahaye mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na rimwe ese kuki aya matora y'inteko ishinga amategeko yo ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwezi kwa cyenda igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na rimwe mu rwanda atajya avugwa hakavugwa kamarampaka gusa nayo yabaye uwo munsi nibyo tuganiraho umutumirwa ni porofeseur emerite lorient uwizeyimana ni umushakashatsi mu by'amateka n'iterambere muri kaminuza y'i toulouse mu bufaransa ayobora kandi n'imirimo y'abashakashatsi benshi bakomoka imihanda yose baba bakorera impamyabumenyi y'ikirenga dogitora n'abatindiye rero nako mumbabarire mbazanira umushyitsi porofesori wizeyimana muraho murakoma
urakomeye cyane kamiri yego ndaho ndagushimiye cyane rwose kuduhaye uyu mwanya kugira ngo utwungure inama n'ibitekerezo kuri iriya kuri ariya matora yo muri mirongo itandatu na rimwe y'inteko ishinga amategeko ya mbere na mbere mu rwanda nyine ubwo na kamarampaka bigendana hanyuma tudatinze iki kibazo kuki amatora y'inteko ishinga amategeko atajya avugwa nk'uko kamarampaka ivugwa
yewe erega impamvu ni uko byabereye umunsi umwe byabereye umunsi umwe ariko ikintu abantu benshi bakunda eh, ku- gusubiramo kwibuka ni uko ariho ubwami bwa- bwavuyeho tekereza u- ubutetsi bw'ubwami bwari bumaze ibinyejana eh, bitanu hanyuma bikagira gutya bikavaho kandi ubundi baravugaga ko u rwanda rudafite umwami mbese icyo gihe nta mugore ubyara imyaka yose mm, ira- irapfa inzige zigatera zika- zikamara byose mbese ibyago bikaze noneho kuri iriya tariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwa cyenda umwami yavuyeho yavuyeho ariko hari abantu benshi bari bafite ubwoba ati none eh, abagore bacu batongera gusama ati none inze- inzige zatumara barebye babona nta kibaye mbese biriya byo kuvuga ngo batoye abadepite byabaye nk'ikintu eh, ki- kita- kidakomeye cyari gikomeye cyane ni ugukuraho ubwami kuko ni ibintu nyine eh, bya- byari biteye ubwoba mu rwanda kandi ntimwibagirwe ko abaturage benshi bemeraga umwami nk'imana Umwami bamwemeraga kuko- nk'imana ni nk'imana Eh, Eh, ubwo rero mbese na mbere yaho hari abajyaga gu- gu- gu- gutwika amazu bavuga ko boherejwe n'umwami uravuga muri kiriya gihe cyiswe revolution yo muri mirongo itanu n'icyenda n'ibyakurikiyeho n'ibyakurikiyeho na na oya, kuva kuva icyo gihe nyine cya makumyabiri na gatanu Yego.
nta umwami abantu babonye ko umwa- u rwanda rushobora kubaho umwami aha Eh, nibwo bwa mbere ku- urumva ni- ni- bavuga revolution ni revolution iteye ubwoba Mm, polisi iteye iteye ubwoba kuko n- n- abantu ntibabyemeraga ntibemeraga ko bishoboka abaturage ntibemeraga ko bishoboka abari bazi ko bishoboka ni bariya nyine baba b'abalideri abenshi bize mu B'abanyapolitiki.
seminari yego kandi nyakibanda abenshi bize mu Nyaki- nka kayibanda yize muri- mu nyakibanda kandi nyakibanda ni nka universite ni nk'aho bize universite Mm, Eh, abo rero bazi ko ubwami rwose ari ari ubutegetsi nk'u- nk'ubundi karinga uriya gitera niwe niwe- mu- mbere yaho muri eh, muri mm, ku wa makumyabiri no- n'umunani ngira ngo ukwa Mhm.
mbere igitaramo Mirongo itandatu nicyo na- bita kudeta y'igitaramo muri mirongo itandatu na rimwe naho naho ni mirongo itandatu na rimwe yego Eh, nibwo ya gitarama nyine arahaza aravuga ati "Mm, karinga ivuyeho kubona karinga rero yavaho abantu ntibabitekerezaga ko bishoboka ubwo rero mu mitwe y'abanyarwanda nabyo byakubise inkuba nti- ntibumve ukuntu karinga karinga se yazimira gute
impare Eh.
hari ibintu nyine bitumvikana Eh.
kumva ko karinga i- ishobora kuba ya yavaho kandi burya rero umenye ko n'umwami yimaga karinga yego mbese karinga ni nk'aho yari hejuru y'umwami yego Eh, yari hejuru y'u- nibyo y'umwami bita kwima ingoma Eh, kwima ingoma nicyo bitaga kwima ingoma Eh, ku buryo ibyo umwami yakoraga byose yabikoraga mu izina rya karinga mhm.
ubwo rero kugira ngo bavuge ngo bi- byari byatangiye nyine buriya eh, biriya bya- bya- by'akamarampaka Mhm.
ni nko gusoza ibyatangiye i- igitaramo Eh, Bi- byatangiye igitaramo kuko niho nyine bavuze bati eh, karinga ivuyeho eh, umwami turamwanze turashaka repubulika bati vivra ntuze gitaramo bavuze ngo vivra la- la- la repubulika akabaho repubulika a- asohora Eh, eh.
n'ibendera rya bwa mbere na mbere bazana araryerekana n'ibendera bazana Eh.
n'ibendera ry'u rwanda noneho loni iravuga iti "Mbo, murabikoze mukoze kudeta ariko tugomba kureba niba abaturage babyemeye bemeye ko umwami avaho hagati Ubwo aho rero- ngaho ariko rero professeur uwizeyimana Oui.
hagati aho Mhm.
ngaho eh, ibyo ngibyo yego birabaye ariko umwami icyo gihe nawe bari baramuciye ababirigi bari baramuciye atakiri mu rwanda nawe ubwe ku giti cye umwami kigeri wa gatanu ndahindurwa jean baptiste bari baramuciye mu rwanda yabanje kujya eh, muri congo yabonye ubwigenge agiye kubonana n'umunyamabanga mukuru wa onu icyo gihe ramashiyorde nimba ariko hitwaga ni- nimba nibuka Eh, neza daga ya masiyodi yego ntabwo bamwemereye kugaruka mu rwanda ariko nyine icyo gihe muri mirongo itandatu yahise aguma mu mahanga bamwangiye kugaruka mu rwanda ni ukuvuga ibyo byose byabaye kuri makumyabiri n'umunani y'ukwa mbere mirongo itandatu na rimwe Eh, gitera eh, aku- avuga ngo karinga ivuyeho gitera hagati aho ngaho yakomokaga i butare ha- ubu ngubu ni muri ni- ni- ni- ni mu ntara y'amajyepfo Mm.
mbese byatangiye umwami baramuciye
we ntabwo bari bamuciye Mm.
umva uko byagenze yagiye i bujumbura burya yagiye eh, i kinshasa leoporuvire kuko icyo gihe yari ikiri leoporuvire Mm, A- agiye agiye agiye- yakoze amakosa menshi cyane yakoze amakosa menshi cyane kuko ah, abantuza ba runa aba runari abenshi bari barahunze bari hanze hagati y'aba Noneho- runari runari cyangwa unar ryari ishyaka twavuga ko ryari ribogamiye ku mwami
ryari ishyaka ry- mbese ni nk'aho ubwo ariryo ryamutekaka kuko kigeri ntabwo yashoboraga mbese abari bayirimo nibo batekaga kigeri bakamukoresha ibyo bashaka aha nuko bamwumvisha ko kubera ko barwaniraga nyine runari yarwaniraga kubona independansi ako kanya ubwigenge ako kanya ni Eh.
ukuvuga ababirigi bakagenda bakagenda bakavuga ngo babategura ngo nyine ngo ni abakoroni ba- nibaduku- nibe- mbese ngo batugize abaja Mm.
Nuko, uwo rero batanga ntuze itegeko ko aba abarunari batajya mu matora ya komine yabaye muri mirongo itandatu aha batanga itegeko ko batajya na kigeli nyine arabyemeza mhm, noneho ajya i Kinshasa i Leopoldville agiye kubona ubudaga amasiyorde wari wari sekreteri general wa Loni mm, akamuha ibyifuzo bya mbese ibyo ba runari bashaka runari bashakaga mm, ubwo rero ni ikosa rikomeye kubera ko ntabwo yari afite uburenganzira bwo kujya kuvugisha abantu bo muri loni atanyuze ku ntuza atanyuze Ku Babirigi.
ku bubirigi eh, Mm, atababwiye mm.
ubwo mbese amakosa bakoze ni menshi Nu- numvise ubu- Ariko ubu- rero- bya Kagame- ariko bya rero Kagame yego kagame arayavuga yose yego ariko rero nanone kuvuga Mm.
ngo yarenze ku babirigi ahubwo ababirigi bamuhoye ubusa kubera ko nyine u rwanda rwari indagizo loni yari yarafashe icyemezo cyo kuba ariyo i- iyobora u rwanda ariko kubera ko i- mu bintu bya diplomasi sinzi uko biba bi- bimeze ntabwo onu ifite suverenite mbese ifite organization ifite uburyo yubatse eh, mbese ubutegetsi bw'igihugu ah?
Eh, noneho if- iravuga iti mwebwe bubirigi tubahaye u rwanda n'u burundi nimugende muturebere u rwanda ruba indagizo gutyo none se ubwo ngubwo umwami kigeri wa gatanu mu by'ukuri ubwo ikosa yakoze n'iriye kandi nyir'u rwanda yari loni mu yego by'ukuri ariko loni yari yabwiye ababirigi ko aribo bagomba ku gutegeka u Kurutegeka.
rwanda bakarujyana kuri independanse reka si u rwanda gusa ni uburundi Yego.
hari za togo hari Kamu- igipande cya Kameruni- cya kameruni Ah.
mbese ibihugu na- na- reka na tanganyika Eh, tanganyika yaje kuvamo tanzania ifatanya na zanzibar Eh, eh, Eh.
ibyo bihugu byose byafashwe n'aba mm, mu mu ntambara ya mbere y'isi kandi byari koloni y'abadaki Mm, babihaye loni.
mhm, Eh?
mm.
Eh, babihaye loni noneho rero bara- bakavuga bati abategetsi bo muri- basanzwe ba- aba- bo mu gihugu bo ntabwo oni yavuganaga nabo yavuganaga n'ububirigi n'ababirigi cyangwa se Kuko nibo abadage yari nako cyangwa se yohereje.
abongereza Nibo yari n'abandi yohereje.
yego Hmm?
Mm.
Eh, niba yari yohereje eh, ubwo rero kigeri a- agiye yagiye nyine i kinshasa akora ikintu cya memorandumu mhm, kivuga nyine ko ababirigi kibatukagura ngo ni ni ni ba- bateranya abanyarwanda baratuma basubiranamo bakoresheje kudeta nyine avuga biriya bya byitarama ko bakoresheje amatora atanyuze mu bintu byinshi Mhm.
muri iyo memorandumu nyine mm.
nuko ababirigi rero bararakara barakaye bam- bakamu- bamutumira mu nama yagombaga kuba eh, Constance bari hehe mu bubirigi yanga Eh.
kujyayo eh, noneho buri gihe agakora ibintu nyine kubera iyo porogaramu yo kubona independence ako kanya mhm.
urumva rero ko iyo babona independence ako kanya ni ukuvuga ko mu rwanda nta cyari guhinduka hari gukomeza uko byari bimeze imbere ubutegetsi Ubwo rero busanzweho ageze aho- bukagumaho Ye- aha ageze ageze aho asanga yarakoze amakosa Mm.
n'abari aho hanze nyine urumva nabo baravugaga bati reka reka nti- ntibabijyemo kubera ko eh, buriya kigeri iyo yaramuye agiye mu rwanda wasanga bamutwaye bakamukoresha i- ibyo dushaka Mm.
ayo makosa rero barayishyuye kubera barayishyuye kubera amatora ya komine yo muri mirongo itandatu nyine professeur lorien Ntez- Oui.
wizeyimana Uh, ndakumva reka mbanze nibutse abaduteze amatwi ko uri umushakashatsi mu by'amateka n'iterambere muri kaminuza y'ituruze mu bufaransa kandi uri professeur emerite ni ukuvuga professeur emerite mbese ntabwo ukigisha buri munsi abanyeshuri niko bivuga niko bivuga yego mbibutse kandi nyine inshuti zacu ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turi kuganira rero kuri kamarampaka yabaye mu rwanda muri mirongo itandatu na rimwe n'amatora yabaye uwo munsi y'inteko ishinga amategeko ya mbere na mbere hari ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwezi kwa cyenda igihumbi magana cyenda nyine na mirongo itandatu na rimwe umunsi mu- umunsi uzibukwa ejo bundi ku wa gatandatu nuko profese yego wari urimo uvuga ko amatora y'amakomine ariyo yabanje Eh, umwa- niyo yabanje.
umwami atayashaka ongera utwibutse igihe yabereye runari ntiya- bavuga ko runari atajyamo Eh, ongera utwibutse Eh.
igihe yabereye
yabaye nyine kwita- yabaye mu minsi ingahe makumyabiri na gatandatu z'ukwa kangahera Maku- mu- mu- makumyabiri na gatandatu eh, ku- z'ukwa Ukwa kane- cumi?
eh, ukwa gatandatu bigera kuri mirongo itatu na rimwe z'ukwa karindwi Ah, byamaze byamaze iminsi muri mirongo ubwo itandatu rero muri mirongo itandatu ye ubwo ayo matora rero urumva runari ntabwo yagiyemo Mhm.
Ni uku- urumva aba- ba- ayo matora ya- yashyizeho ba burugumesitiri ku buryo nta mu burugumesitiri n'umwe runari yagize Mm, U- eh, ubwo rero kigeri yashatse kugwa yaragarutse ahubwo Mhm.
yaragarutse anyura i bujumbura yabonye nyine ko loni nta kishoboye yageze aho arabibona ko loni nta kishoboye aragaruka eh, ariko ubwo ngubwo ababiligi bari bamwishyizemo ku buryo koronel logiste yari abogamye Yari abogamye.
koronel reka twibutse abatuteze amatwi koronel logiste ko yari rezida wa gisirikari wari waraje nyuma ya biriya byo muri mirongo itanu n'icyenda byiswe revolution kuri bamwe abandi bakavuga ko ari ubwicanyi ibintu nk'ibyo ntabwo abanyarwanda babivugaho rim- rumwe ibyo ari byo byose habaye imvururu zikomeye noneho rero ububirigi bumwohereza kugarura am- ituze niko byavugwa ariko bamuha imbaraga zose zirimo n'iza gisirikari n'iza gisivile n'iza politiki nuko ndibeshya se nibyo nibyo yego ubwo rero dukomeze koronel logiste yaraje abonye uko bimeze hagati aho ni umubirigi eh, ni umubirigi yego dukomeze Eh, ni umubirigi Mm, yageze aho nyine yaje afite ntuze amatwara avuga ati mu- tugerageze kubikora eh, tu- dukurikije ukuri n'ubutabera ariko yageze arahindura arabugama ku buryo nyine kubera yabonye ukuntu abatetsi b'aba- b'aba- abashefu b'abatutsi ba- bitwaye mm.
a- ajya ku ruhande rw'abahutu Aba- aba- abatware bamwe na bamwe aranabafunga b'abatutsi yeee Eh.
abafunga batatu Aha.
A- a- ntiyabafunze ya- yaba- yaba- yohereje mu ntuza yaba- yak- yabahaye imitasiyo ni ukuvuga Barayanga.
yabimuriyeho bakoraga abohereza gukora ahandi yeee barayanga Mm, bayanze ubwo a- a- batangira ku- ku- kugigagurana na- na- n'ababirigi nyine eh.
kandi kiliziya nayo yari yatangiye guhinduka Nayo- ntabwo yari- yari agikurikiza bya bindi nayo yabogamiye ku bahutu karasi Hmm?
nayo yari yatangiye kubogamira ku bahutu yari yatangiye ntabwo avuga ko ari ku bahutu yaravugaga iti "Hara- hari ubwoko bumwe butsinda mira ubundi Mhm.
Ati, ha- u- mwe byari byatangiye mu ba- mu bapadiri eh, bi- bi- bisakuza bu- nu- uriya ntuze yaranditse witwa bushayija stanislas bushayija ni umunyagisaka ariko ko ho- abahutu n'abatutsi ntabwo byabaga bikomeye Mm.
nawe yaranditse avuga ati ibintu bigo- benshi baranditse b'abapadiri Numva.
bavuga ko Ubwo ibintu rero, bikwiye guhinduka nta- ubu- ba- ba- bashaka impinduka nyine eh.
Eh, urumva runari runari nimba ari byo mu- muhitamo Mhm.
ariko kera bavugaga runari bavugaga runari yego
runari yari ifite abantu benshi bari kuyikurikira Mm.
abaturage kubera ko kuko bari bazi n'ibyo nababwiraga bari bazi ko u rwanda rudashobora kubaho nta mwami bagakurikira rero runari kubera ko bumva ari ishyaka ry'umwami Mm, ko ari ishyaka ry'umwami Ehe.
ubwo kandi nabyo bikaba ari ikosa kuko umwami yagombaga kuba yari yarahiye ko azaba hejuru y'amashyaka n'ibya politiki byose akaba umu- umu- umutware w'abanyarwanda bose bose ntawe abogamiye nuko ye noneho urumva nabyo ni ikosa yerekana ko ariwe mu- ariwe mutwa mbese ari mu ishyaka rya runari Eh, Eh, ibyo bigatuma abantu z'abazungu babirye bamwishyiramo mm, logiste ahinduka rwose umuntu urwanirira abahutu mhm.
nuko ubwo rero u- u- Ki- kigera aragaruka anyura i burundi a- azamuka mu ikamyo mu- muri kamyoneti Bari bamuteze, Yiyoberanyije.
bari babyumvise ko yaje nyine wumva ntabwo batabishaka waza mu ndege Eh, ugere ku kibuga cy'indege bayoberwe ko kuyoberwa mm.
nuko Ha- logiste yari yashyize abasoda ku ku mihanda aho ngaho ngo bamufate Mm.
ariko yinjira muri kamyoneti nk'umuntu usanzwe aragenda agera i kigali noneho baramufata baramufunga Mm.
nuko bagera aho bongera bakumusubiza intuza bongera kumusubiza i Burundi i Burundi hanyuma ajya muri tanzaniya
yego ntabwo yongeye ku- ntabwo yongeye kugaruka mu rwanda ibyo ngibyo uvuze na na padiri kagame yarabyanditse muri iki gitabo en abrege de l'histoire du rwanda de 1953 à 1972 ni nko kuvuga mu kinyarwanda ngo amateka a- aciyemo mbese amateka magufi y'u rwanda kuva mu gihumbi magana umunani mirongo itanu na gatatu n'igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri nubu Mm.
noneho rero bamujyana muri tanzaniya No- no, rega na logiste arabivuga muri cya gitabo cye eee na- nawe arabivuga ukuntu yabigenje ukuntu yarashyize izo za bariyeri hanyuma nyuma akaza kumva ko ari ahantu Umwami noneho yageze i akajya Kigali.
kumufata. Eh, kigali yarahageze acumbiki a- yacumbitse ku muntu w'umutware Eh, w'umunyarwanda aha nuko bamufatirayo bara- bara- baramujyana Mm. hagati aho rero Ubu kandi- nyine amatora y'ababurugumesitiri yo yari yararangiye amatora y'amakomine yari yari- yararangiye hanyuma Yararangiye.
ayo matora dusubiye inyuma nanone ni ni- runari yo yanze kuyajyamo yaje hanyuma- kuyajyamo nayo ni parimehutu yo yatsinze ni ni pare niyo yatsinze nyine Eh, Eh, No.
niyo yatsinze aho ya- yagize mirongo irindwi ku ijana ubwo umwari niwe ntiyarimo yari ya- uzi ko yari yanze nyine nk'uko twabivugaga ariko hari abayitora nubwo bari batanze itegeko ryo kutagira y'uko ba- batajya mu matora hari abagiyemo bara- Bara- ba- batora runari baratora Eh.
Eh, batora runari kuko yagize amanota agera kuri mm, hafi kabiri ku ijana Mhm.
Eh, urumva ko iyo yajyamo yari kugira hari hari abavugumesitiri benshi n'abakunzi bari kuba ba runari Eh, kuko hari abantu benshi nyine ba- kuko yari- ba- bari berekanye ko ari ishyaka ry'umwami mhm.
hari abantu benshi bashoboraga kuba ba- bayi- batora runari Eh, iryo kosa rero yararyishyuye kuva ubwo nti- yahise isa ni- niva mu ntuzi kereka kereka mu- yego yahise isa- isa n'ivuye ku rubuga rwa politiki kereka muri ariya matora noneho y'abadepite Eh, yabonye cumi n'atandatu n'ibice umunani ku ijana nk'uko kagame abyandika eh, none se ntiwumva ubwo Mm.
kandi ni nyuma Mm?
ni nyuma mu kwa cyenda muri mirongo itandatu na rimwe ye urumva ko muri mirongo itandatu yari yari ku- kandi kudeta y'igitarama yari yarabaye urumva ko ya- yari yari kugira amanota me- ama- amajwi menshi rwose iyo ijya mu matora ya komine Mm, yari kugira amajwi menshi mhm.
none ikagira yego ntiyari kuyagira yose ariko ntiyari yari- yari ku- yari gushoboraga kunganya na parime hutu Mhm.
Eh, hagati nuko aho kuri kosa- ngaho hagati aho ngaho muri ayo matora bakoreshaga amabara
eh, kuko abanyarwanda batari bazi kwandika nkurikije uko kagame yabyanditse
niko bari- byagenze parimehutu yakoresheje ibara ry'umutuku ehe runari ikoresha iry'umweru iry'umweru aprosoma ikoresha iry'icyatsi kibisi ye hanyuma rader ikoresha ubururu ye utundi dushyaka natwo twari dutoya tugenda dukoresha andi mabara ibyo ari byose Eh.
umutuku kuri Mhm.
parimehutu umweru kuri runari na porosoma icyatsi kibisi raderi ubururu nuko ye kuko abanyarwanda batari ba- abanyarwanda n'abanyarwandakazi batari bazi kwandika nyine bashatse gushyiraho bantuze bashatse gushyiraho abantu bazajya bagira bazajya bandikira aba- ba- baravuga bati reka da tiburiya bagira Ba- ba- babeshya bagatirisha Uh, uretse tube dusubiye inyuma nongere Mm.
nongere nibutse abatwumva ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc turi mu kiganiro muri isanga turagana n'umushakashatsi professeur laurien uwizeyimana akorera ubushakashatsi muri kaminuza y'i toulouse mu bufaransa mu gihe tugitegereje yuko tubona abaturage muganira reka tube dukomeje nuko profeseri wari urimo uvuga uti aba- aba- aba- aba- abanyapolitiki bashatse ko bashatse gushyiraho abantu bajya bandikira rubanda bajya bandikira abaturage uko batoye hanyuma se byahindutse gute kugira ngo noneho bakoreshe amabara
bakoresheje amabara kuko basanze nyine ba- ba- abo ngabo baba bakwandikira abantu Mm.
urumva nibwo umuntu atazi gusoma ukamwandikira ntazamenya icyo wanditse Eh, birumvikana Eh, wamubeshya noneho baravuga bati, wamubeshya ngo ba- nanditse ntez- n- wamubeshya ngo nanditse uwizeye imana wanditse kamirindi tuvuge
kandi ntabimenye ntabimenye kandi ntabimenye ko ko bakagenda wabereye.
azi ko yatoye uwizeye imana Eh, nuko nuko aha ubwo bahitamo rero amabara no mu ntuze no mu- no mu gutora ubwami naho bashyizemo ibara iyo kamarampaka yego Eh, iry'umu- ntabwo ni iry'umukara imbaga iry'umukara bageze ku kwanga umwami Eh, ni- n'iryo harya ubwo ngubwo nigera- nigera ku- eh, ku- ku- kumwemera eh, kamarampaka koko ndumva hari mu ibara ry'umwa- ry'u- ry'umukara hehera Ni- eh, na- banga umwami Ni- muri referendumu Abashaka- ni parmehutu yakoresheje iry'umukara
Ye- nyine nyu- nyuma nyuma Eh, Yaje- ya- nyuma ariko ubwo ngubwo nyine kubera ko iry'umu- ryo kwanga umwami ryabaye iry'umukara mhm.
noneho bakavuga ko risa ni ni- gukora ibyo baparmehutu nyine kuko aribo ba- batashakaga ko umwami eh, akomeza akomeza.
kuganza Eh, nicyo cyatumye abantu bavuga ngo ni ni, ni parmehutu ariko ntabwo ariyo byari kwangwa cyangwa kwanga umwami nurumva nanjye nabivangavanze ngo ryari rya parmehutu kandi ryari ryo kwanga umwami Mhm, ntabwo kuko byari yari parmehutu.
referendumu referendumu ntabwo ari iby'ishyaka biba ari iby'igihugu Ehe.
yego ubwo no.
nyine bashakaga ba- kwanga umwami noneho eh, ibara ryera rikaba kumushaka Ah.
atansiyo hari benshi ba- ba- batoye umwami batoye umwami n'ibara Hari- ry'umweru eh, n'ibara ry'umweru aha Mm, kuko urumva bose ba- bakoze amakosa yo kwanga yo kuvuga ngo ni mugende pandazi aka kanya bakiteranya n'ababirigi Mm.
n'ubundi ubutegetsi bwari- bwari ku- kugabanwa rwo- aba- aba- aba- bose bari kubuga ari runari ari peremehutu bari kubugabana iyo bajya mu matora akomeye, usibye usibye nyine muri ariya matora yo muri mirongo itandatu na rimwe bagize runari yagize intebe indwi kuri mirongo ine n'enye hanyuma nabyo yaje kuzimira n'andi mashyaka yose yaje kuzimira ndakeka ari muri mirongo itandatu na gatanu parmehutu ariyo igiye ku rubuga rwa politiki yonyine mu matora yego ariko runari ya- yazimiye mbere yazimiye muri mirongo itandatu na gatatu ariko icyo gihe yari igifite abadepite
yari kibafite nyine ubwo se yaba yarazimiye gute kandi yari ifite abadepite uyu nta- nta- abadepite ba- nta- barazimiye muri mirongo itandatu na gatatu ntawasigaye
barabafunze se ba byagenze ahubwo gute bamwe barabishe afurika etiyene Mm.
bari ruteraniro ba- bari abaminisitiri batatu noneho muri mirongo itandatu na na gatatu eh, inyenzi ziteye zigeze ikanzenze bajya mu nama kagame we aravuga ati bagiye mu nama kugira ngo barebe uko bazamera kuko abo bari bavuye hanze nabo ntabwo babemeraga kuko Mm.
bavuga ko babagambaniye nuko bajya mu nama abo hanze yo kuba- ntibemeraga bo mu gihugu abatutsi bo hanze ntibemeraga abatutsi bo mu- bo mu gihugu imbere Eh, babitaga Aha.
cyane cyane bariya bari bagiye mu- ba- bemeye guku- gukorana n'abahutu eh ntibabashakaga afite tiyene barutinda intwarane bari ba- ba- bari batatu eh ubwo rero ba- basanga bari mu nama yo Aha.
kuvu- yo kuvuga batese tuzifata dute eh zifata dute ubwo abahutu babafashe baravuga ngo bari mu nama yo gutegura ukuntu bazakira bariya bateye mhm.
nuko nibwo ba- ba- bagiye bara- barabica unari yahise igenda ntabwo ngeze nibo sinibuka neza ahantu nabisomye nibo barasiwe ku karubanda hariya ku gasozi ndavuga mu ruhame mu ruhengeri oya Mhm. Ba- mu ruhengeri oya abo barasiye mu ruhengeri na na na na ni abafashwe b'inyenzi eh Eh, nanjye ndi kubivangavanga rero ni abafashwe hari n'uwavuye muri tanzania tanzania yatanze leta ya tanzania yohereje n- n- yitwa nde- bari- bari- witwa numa niba ari- hari uwitwa numa barashe Ah.
abandi bavuga bavuga ko babiciye hariya mu ntuze muri za za rutongo N- n- ntuze bakabigereka ku ku muzungu w'umubiri wari uhari nu- nu- nu- n'uwitwa uta mm, ubatetse maneko bwa mbere repubulika igitangira uba ijoro bonaventure uba Bonaventure, ijoro eh, bonaventure eh, ariko nabavuka irutongo
naho ni muri ako gace rero ngo bashobora- nta- nta babishe ofisiyero magutya mbese mu mu magambo make ntabwo byanyuze mu nkiko Mhm.
ngo ba- ba- bakatirwe urubanza rwo- bakatirwe igihano cyo gupfa nimba hari icyaha cyabamye mbese ni ni ukubanyuza muri humye nimba ariko twavuga Eh, aha barabarigishije eh Mm.
nuko ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga turaganira ku mateka makeya ariko yo muri za mirongo itandatu na rimwe kubera imyaka mirongo itandatu ishize umunsi ni uwo- ni uwo ku wa gatandatu ejo bundi iminsi imyaka nako rero mirongo itandatu ishize habaye kamarampaka yakuyeho ubwami mu rwanda hanyuma abanyarwanda bimika repubulika icyo gihe rero batora n'inteko ishinga amategeko ya mbere na mbere yari igizwe n'abadepite mirongo ine na bane parmehutu itwaramo mirongo itatu na batanu runari igira barindwi aporosoma ibona babiri ubundi andi mashyaka mato mato abura n'umwe nuko twavuze amateka cyane twi- tu- tugenda twihuta ariko insanganyamatsiko niyo ngiyo professor uwizeyimana nuko noneho rero tugarutse kuri aya matora nyine atavugwa cyane kubera ko kamarampaka niyo yayajimije kubera ko ariyo yari ikomeye cyane twibukiranye uko wabivuze gukuraho umwami ni ishyano niyo mpamvu n'ayo matora mbese asa n'atarabayeho kandi byarabereye umunsi umwe kubera iryo shyano ryagwiririye abanyarwanda ariko baranga batora ba- buriya hari bakurikije amabwiriza simbizi batora iyo nteko ishinga amategeko yanavuyemo guverinoma ya mbere itari iy'inzibacyuho mbese itari iy'agateganyo nibyo Mhm. Eh, Eh.
nibyo Eh.
nibyo Mm.
nuko noneho rero tugarutse ku ruhare rw'abari n'abategarugori Mhm.
nk'uko nyine kagame yabyanditse ububirigi loni yari yararagije u rwanda rwabanje gushyiraho itegeko teka rivuga ko ari abagabo gusa bazatora noneho intumwa za loni zari zaje gukurikirana aya matora no kuya kuyakurikirana mbese uko ababirigi bayakoresha Loni- loni iranga basohora irindi ibyo ngibyo biri muri iki gitabo cya kagame basohora irindi bwiriza teka noneho rivuga ko aba- abanyarwanda n'abanyarwandakazi bose bakuze bajya mu matora nk'ubwo ngubwo ko abanyarwandakazi icyo gihe babonye uburenganzira bwo kujya gutora mwebwe b'abashakashatsi mwemera yuko abanyarwandakazi n'abanyarwanda bari bazi ibyo gutora icyo ari cyo
ntabyo bari yewe umva ntabyo bari bazi ariko bari babizi bukeya kubera ko Mm.
hari amatora yari yabaye mbere
yego nk'aya Amatora- komine wavuze oya mhm, Eh, muri ah.
mirongo itanu na na kabiri eh, na na gatatu na kane na gatanu hari amatora ba- bato- ba- bagombaga gutora abantu bazahagararira eh, rubanda mu cyo bitaga mu nama nkuru y'igihugu hagati aho ngaho Consensus Eh?
muri iyo myaka hari ku ngoma ya mutara rudahigwa hanyuma Eh.
n'iyo nama uvuze nabwo uraza kudusobanurira iyo ari yo nayo yategekwaga n'umwami
Ese- yatekwaga n'umwami ariko hari umuperezida wayo
wavuye muri abo ngabo batowe
barabigerageje barabigerageje bazana umuto ubundi mbere ntabwo baya- bayitoraga Mm, ababirigi baravuga bati reka turebe ko ibintu bya demokarasi byaba mhm, noneho bakora ayo mato- amatora nyine ya komine niko bayitaga nayo mm, nuko ba- baratora noneho abagabo nibo batoraga icyo gihe abagore Mhm.
ntibatoraga mhm, noneho batoye kuri ntuza ya mbere ku rwego rwa mbere bi- bi- byerekana uko abantu ba- bameze Hari- bari- harimo mu rwego rwa mbere nk'ubu tuvuge nk'urwa sheferi ko byagendaga bizamuka bijya kuri she- kuri su sheferi sheferi teritwari na konseyi superiyeri I- inama nkuru y'igihugu inama nkuru y'igihugu Eh, ubwo ku ntuze nivo ya mbere ugasanga harimo abahutu n'abatutsi ku rwego rwa susheferi tuvuge Eh, nibo hejuru abahutu bakagabanuka nivo hejuru hagasigara mbarwa nivo ya ntuze ya iyo nama nkuru y'igihugu hagasigara bajya harimo umuhutu umwe
Eh, Eh, yaba ari amatora igitera?
ba- abanyarwanda bari baratoye yaba ari igitera ariko eh?
yaba ari igitera
we ntabwo ari igitera igitera ntiyatowe Eh, indera ntabwo nibuka nanjye uwo ari we aho- aho sintuze si uyu w'igikungu
w'igikongoro Eh, wabaye minisitiri kenshi Makuza se?
N'umuhu- makuza makuza anastase ndumva ari makuza niba ntibeshye ariko ni uku- ni ukureba harimo umuhutu umwe ndumva ari makuza niba ntibeshye umuntu yareba eh, Aha.
nuko ubwo urumva ko bari baratoye ariko ntibyagira icyo bimara Kubera ariko ko- byibura abagabo mbese n'ubwo abagore batatoye icyo gihe ariko mbese ubwo ngubwo ibintu byo gutora bari baratangiye kumva ibyo ari byo ba- eh, bari babibonye Eh, bari babibonye aha nuko Eh, na- nibwo bwa mbere niyo- niyo ntuze ya mbere iyo gerage- mu mu geragezo no- ukuntu yabyita byo kugira ngo bazane ibintu bya demokarasi ariko birapfa Mm, bipfuye nibyo byatangiye gutuma nyine eh, abahutu bariya bari barize batangira kuvuga bati baraturyamira mm, nubwo batangiye nyine gutera hejuru batangira gukora za asosiyasiyo gitera arahaguruka mm.
avuza induru dore ko gitera ntabwo ntibatinyaga ngo yari umuntu Mm.
udatinya cyane akavuga n'ibintu Reka da- byinshi binasesereza Mm.
rimwe na rimwe Eh, Eh.
nuko ba- ba- baravuga bati birasakuza birasakuza umwami ashyiraho komisiyo eh, rudahigwa komisiyo y'abantu cumi b'abahutu cumi abahutu ngo yige icyo kibazo niba hari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi Mm, nuko komisiyo iravuga itanga umwanzuro ivuga ko nta kibazo gihari mhm. nta kibazo Ariko cy'abahutu n'abatutsi gihari Eh, ntabwo nakora ntuzavuga ati uzateranya imbaga y'inyabutatu uwo nguwo aragatoye hanyuma aho ngaho hagati imbaga y'inyabutatu ni ukuvuga abanyarwanda bose abatwa Bose.
abatutsi n'abahutu Mm.
uzabateranya azaba agowe Ye, aha nibwo ashatse gushyiraho pariti nyine ya- yashyizeho ishyaka ye ryaba yashaka guha witwa kosi marebero wa hariya ntiyari mu- se ni ni ishyanda cyangwa rusatira ya kera Mhm, muri ako gace mhm, Eh, nibwo apfuye rero mm, nibwo apfuye mhm, apfuye biba nk'intuze rwose biba nk'aho u rwanda baravuga ngo yara- ngo niko bavuga ariko sinzi niba ari byo ngo yaba yaravuze ngo u rwanda asize ndumanitse uzarumanura ngo azaba ari umugabo ibyo ngibyo ni byo abantu baba bivugira abanyarwanda nti- reka twibyihisha abanyarwanda bakunda ibintu mu gifaransa bita irrationnel ni ukuvuga bidafite ishingiro bidafite Eh, ikintu yari gifatika kubivuga ate se ko yapfuye atabizi ko Aha.
yapfuye agize gutya arapfa aha ntabwo yarwaye nuko Eh, aha nkuko ubwo rero urumva niko batangiye nyine gushyiraho batunze abahutu bakora ya ya, ya manifeste
Mm, yiswe Yiswe- manifeste y'abahutu Eh, ntabwo ariko bayise ariko bayise note sur pour problème social ibintu nk'ibyo yari yanditse mu gifaransa Ye, hanyuma abandi bantu bo baza kuyita ngo ni manifeste de bahutu ye.
aha ubwo noneho abantunze nabo bakora ikintu bise mise au point mizo kuwa Aba- mbese ni nko kuvuga ngo dore tugorore ibintu uko byavuzwe sibyo Eh, eh, Natwe eh, reka eh, tuvuge eh, ibyacu.
nuko ni mise au point ra- cyangwa ni ba- ba- byakozwe n'aba na- na- ba- ba elite se elite umuntu ahita ngo iki mu kinyarwanda ra?
ni abantu bavuga nyine ko b'abashefu bateranye baravuga bati eh, em, bati rwose icyo dukeneye ntabwo nta nta kibazo gihari icyo dukeneye ahubwo ni uko ah, administration yadufata neza tukabona Ubutegetsi imishahara bwadufata neza.
y'abazungu ibintu Mhm.
nk'ibyo yego niko se Rero profesor natwe wizeyimana Hmm?
twihariye ijambo kubera ko twari twabanje kugira ingorane zi- z'imirongo ya telefone kubona ah, ah, abanywanyi b'ijwi rya amerika mwakwiganirira Nu- Mm.
none bambwiye yuko hari umwe witwa desire mbere yuko muha ijambo hanyuma kugira ngo nawe mwiganirire warakubaza ikibazo kimwe cyangwa se aguha igitekerezo kimwe kugira ngo dukomeze dushakishe n'abandi ariko Mm.
nagira ngo mbanze nibutse nanone inshuti z'ijwi ry'amerika nyine ni ikiganiro murisanga muri kumva nizeye ko muri no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu no kuri facebook mugikurikira turaganira rero na mwarimu lorient uwizeyimana ni umushakashatsi muri kaminuza y'i toulouse mu bufaransa mu byo akoramo ubushakashatsi harimo n'iby'amateka nuko noneho rero porofeseri nagira ngo nyine nguhe desire noneho nawe agira icyo kubaza cyangwa se agira igitekerezo atanga desire desire
Eh, uraho urakoma
eh, ko ndaho ndakomeye uherereye he desire
bemereye mu ntara ya kirundo mu burundi muri komine busoni yego kirundo yegereye u rwanda
Eh, twahana imbibi yego ni uko ufite ikibazo cyangwa se icyiyumviro
je ntabwo nakurikiranye neza uwo mutumirwa wacu umuprofeseri ntabwo nabikurikiranye neza Mm.
Mhm.
none ariko uh, hari agace wumvise gatoya
Eh, numvise ko ari nkaraganira ku bintu by'abahutu n'abatutsi
oya ntabwo ari byo ni ibya- ni ibyakahise turi kuvuga ku byabaye mu rwanda by'amatora yabaye muri mirongo itandatu na rimwe nuko desire urakoze cyane
ngaho rero reka ndabandanya nkurikire ndafashwa yuko twakongera kuvugana ye ndagushimiye cyane umunsi mwiza
ubusangiye ye urakoze radiyo ijwi ry'amerika porofesori wizeyimana twarimo tuvuga bo, desire eh, ntabwo yakurikiye neza nk'uko bivuze ariko twarimo tuvuga ukuntu abanyarwanda n'abanyarwandakazi iby'amatora nimba bari babizi nimba batari babizi wari watangiye kudusobanurira ko guhera muri za mirongo itanu na kabiri abagabo bo bari baratoye hanyuma nyine iby'amatora demokarasi iba uko yakabaye nimba ari twabyita demokarasi gusa rero nyine mu magambo matoya mu magambo makeya nako abanyarwandakazi bo ntabwo bari bazi ibyo gutora icyo ari cyo nuko mwebwe iyo mukoze ubushakashatsi mubona ni abanyamashyaka babasobanuriraga uko bazatora ni idini kubera ko irya katolika niryo ryari ryiganje cyane mvuze idini ariko ubundi hari hari n'andi ariko mato matoya icyo gihe yari akiri mato matoya kiliziya katolika niyo yari ikomeye cyane ni abapadiri babatozaga ukuntu bazatora ni ububirigi n'abategetsi babo babatozaga baba- bababwirizaga babahuguraga mbese mu magambo makeya abanyarwandakazi bo bamenye gutora gute
erega urumva ko amatora Mm.
uko bayakoze barababwiraga bakoze ba- za ntuze bakoraga mbere ibintu bya- bya mitingi babitaga niho zatangiye za mitingi mitingi ni ugukoresha ni uguteranya abaturage hariya hanyuma ukababwira amatwara runaka ye Aha.
ubwo rero bakoraga izo za mitingi abanyapolitiki y'abanyapolitiki bakavuga bati muzatore i- i- iri bara ibara Eh.
iri n'iri runari ikavuga Bakabumvira- iti muzatora umweru Eh, bati muzatore parimehutu umweru.
iti muzatora umutuku Eh. Eh.
aporosoma iti muzatora icyatsi Eh.
bityo bityo ubwo ubwo rero urumva ibyo ntibikomeye Eh, ibyo ntibikomeye kubimenya kandi burya abagore mu rwanda m- abakobwa hari amashuri burya barigaga nabo yego ntibageraga cyane mu mu yisumbuye ariko aya yo hasi benshi Abanza.
bayajyagamo amashuri Mm, abanza bayajyagamo o n'amashuri yisumbuye gake makeya kuko i nyanza hari hari ishuri ry'abakobwa i save hari hari ishuri ry'abakobwa mu by'imana hari hari ishuri ry'abakobwa ku nyundo ndaho ndakeka hari hari ishuri ry'abakobwa amashuri y'abakobwa lise notre dame de sito y'i kigali yari hari nayo yari iy'abakobwa nyamara karubanda yari hari abigaga sosiyal ndabeshya se Mm.
yari ahari amashuri ya- yisumbuye ahubwo abajya muri na menageri, hari kaminuza n'ibyo bitaga menageri na byari menageri biriho byari henshi cyane Eh, yego aba- Eh.
abakobwa koko rero nabo bari barize ariko yego bidahambaye kuko batajyaga muri kaminuza icyo gihe ntabwo babonaga amahirwe yo kujya muri Eh.
kaminuza aha ariko ba- bari bari ntabwo barinjije Ntabwo Utekereza barinjije.
ko abagore barinjije aha ubundi kandi burya mu mu rwanda muzi ko hano mu bazungu bavuga bati n'ubu ngubu ko abagore ba- ari munsi ya- ya- y'abagabo Mm, n'ubu bira- mu- mwumva bisakuza buri gihe mm, iri iwacu icyo kibazo ntikigeze kiba mhm, umugore yarakoraga agahembwa nk'umuhungu mhm.
ku buryo kuri ibyo bintu wasangaga dusa n'abarenza na- na- icyo kintu twakirushaga abazungu ku buryo kandi ari bo kuvuga ngo abagore batwigishije gusoma no ntibatore, kwandika na- eh, kuvuga ngo abagore ntiba- ntibatore ntabwo byabaye ikintu abantu u- u- ba- ba- bavuga batese baratora iki ba- banza iki oya ntabwo byateye amahane na nyuma yaho kandi bakomeje gutora ntibongeye ku ntabwo bigeze babahagarika Mm. kugeza Eh.
n'ubu ngubu baratora nta mbogamizi nta mbogamizi rwose Mm.
Mm. ahubwo bo nibo bo- rimwe na rimwe batajyayo Kubera ku bushake kuvuga bati, bwabo bakishyiraho impamvu zabo "Eh, ariko ubundi itegeko rirabibemerera kuva icyo gihe cyose bira- birabibemerera rwose Eh.
birabibemerera kandi urabona niko nironi ya- yabikoze Mm.
Ntibya- ntabwo byateye amahane rwose ntabwo nta na hamwe wasanga hari umuntu wo muri politiki wavuze ati bariya abagore baje gukora iki none se icyo gihe abagore batinyukaga kujya muri za mitingi bajyagayo nyine aha bajyagayo usibye ko batafataga ijambo
Ba- ntibafataga ijambo ariko barumvaga Mm.
Abo nta nta bagore bapoliti- bagiye muri politiki icyo gihe ntabwo nzi Mm.
nta- ntabwo nzi ibyakoraga abagabo ariko rero haba mitingi nk'i- nk'izo ngizo nabo bajyagayo Eh.
bakumva Aha.
Mm, bakumva hanyuma se i- i- i- radiyo maze imyaka ingahe nkorera radiyo ra irarenga mirongo itatu nzi akamaro radiyo eh, nzi akamaro radiyo i- ifite cyane cyane cyane cyane mu bihugu biba bifite abaturage badafite amashuri ari benshi usibye naho nta hano zisa radiyo ko zigikora kandi bafite Mm.
abantu bize benshi nuko radiyo rero ifite akamaro kanini cyane mu mu mu guhugura abantu biri no mu nshingano zacu burya mu itangazamakuru muri rusange kimwe mu byo dushinzwe ni uguhugura abantu ubundi ibindi ni ukubaha amakuru bakaba aribo bi- bimenyera ibyo bagomba kuyakoresha nuko nashaka kuvuga icyo gihe hari radiyo yabagaho
hari radiyo eh, bujumbura
radiyo usumbura Eh, radiyo busumbura kuko iyo mu rwanda yaje mbese muri gihe ki- cya indepandanse muri iyo minsi bivuze rero yuko yego n'ubwo iyo radiyo yari yitwaga ko ari iy'u rwanda n'u- na urundi ariko se mu rwanda ba- mu rwanda bo ntabwo bashoboraga kuyikoresha uko bi- uko babyifuza mbese ngo bayishyiraho Wena- amakuru bayitangeho Nta- ntacyo ibiganiro ba- byagiraga ntacyo byamaraga cyane cyane ko yari i burundi kandi uko i burundi byagenze ntabwo ariko byagenze mu rwanda Eh, biratandukanye Ibu- ibu- n'ibyo Ye, i burundi nta mvurubu zahabaye n'umwami Ubwo yagumyeho kandi- kugera bamukuyeho muri mirongo itandatu na gatandatu abasirikare bakoze kudeta Ye, byatangiye mbere byatangiye bica mm, ngendandumwe witwa ngendandumwe wari minisitiri w'intebe Eh, na ntuze na- na- n'uwica prince mujya kwi wa mu prince bishe nabyo Rwa gasore.
bya- bya- hari hashyushye Ama- hanyuma mu magambo make nabo bica- bakoze amatora noneho uh, Eh.
prince ruwirwa gasore arayatsinda baramwica Nuko nyuma Eh.
nyuma se harandi cyangwa ngenda ndumwe baratoraga nu- ku buryo bashyizeho ntuze uriya minisitiri mwami mwambutsa Mm.
yashyizeho premier ministre witwaga ngenda ndumwe minisitiri w'intebe witwaga Eh.
ngenda ndumwe hanyuma muri mirongo itandatu na gatanu baramwica aha ubwo rero mirongo itatu na gatandatu nibwo micombero ashutse uwitwaga ntare n'intare yaranze nyine wagombaga gu- gusimbura micombero ngo aze akorere kude tasi Eh, umuhungu akorere kudeta se w'umwami
oya akorere umwa ise ise ise w'umwami Eh, ikorere mwambutsa eh, arayikora mwambutsa arahunga hurandu bari mu busuwisi yagiye nimba ntibeshya nibyo nuko Mm.
micombero nawe ahita ntare ako gahunga ka- agafunga ka- ka- ndumva kara- yaracitse mba Eh.
ntibeshya ntabwo uribuka neza Mm.
nuko ubwo kandi kubera ko mu rwanda habaye imvubu Mm, n'abarundi bumvaga bafite ubwoba ko naho byahajya mm, ko naho ha- haba imvururu mhm.
ariko mu burundi ntabwo ibibazo byari kimwe ntabwo Mm.
byari kimwe no mu rwanda kuko ho biriya byo byo kugira byo guhonyora bamwe mu- byabaye mu rwanda i burundi ntabwo byageze hariya ubusumbane ntabwo Aha.
bwageze nk'uko ntabwo bwari bumeze nk'uko bumeze mu rwanda n'ubutegetsi bwabo ntibwari bumwe aha ntabwo bwari bumwe nuko ubwo rero mu i burundi naho nyine kubera ibyabaye mu rwanda nuko naho iyo ntuzi nabo nabibajyamo Mm.
iyo virusi nabo irabafata urabona ko bimeze byabaye nk'ibyo, ariko byaturutse mu rwanda mu magambo makeya radiyo ntacyo yamariye abanyarwanda muri ibyo bihe bya za Ntacyo mitingi bamariye- ntacyo bamariye. ese bari bafite amara- twa- twagenda umusozi wose ku mu- iwa- iwacu hari umuntu umwe ufite radiyo tuka- tu- tu- umusozi ugahuriraho
kandi nanone icyo gihe ni radiyo yavugaga mu byo mu- aho twurute imirongo migufiya za fm zari zitarabaho zari zitaraza Eh, Eh, muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa ni professeur lorien uwizeyimana ni umushakashatsi muri kaminuza ya- y'i toulouse mu bufaransa turaganiraho ku by'amatora yabaye mu rwanda ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwezi kwa cyenda igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe ashyiraho inteko ishinga amategeko ya mbere na mbere yari itowe n'abaturage bose hanyuma nayo yaje kubyara guverinoma nyine ibindi byakurikiyeho porofeseri hari undi muntu rero tubonye nawe ushaka ko muganira bambwiye ko ari eliyezeri eliyezeri
Ne.
urakomeye ndaho cyane ndakomeye uri hehe eliyezeri we
ndi mu kirundo muri komine bwambarangwe bwambarangwe none se Eh, mwambara Bwambarangwe- iby'ingwe ibwambarangwe mu burundi mwambara iby'ingwe
Eh,
nuko urakoze Eh.
urakoze rata naho ubundi ufite ikibazo cyangwa igitekerezo eliyezeri eliyezeri Mm, umurongo sinzi ukuntu bigenze inshuti zacu rero muratubabarira eliyezeri twari tumufite ku murongo eliyezeri w'ibwambarangwe mu kirundo none ntabwo turi kumvikana nuko tugaruke rero kuri professeur mutumirwa professeur lorien uwizeyimana ari ituruze mu bufaransa niko se professeur ubwo ngubwo za mitingi zirabaye ah, bateganije impapuro z'itora n'udukarita tw'itora utwo ngutwo twi- tw'umukara tw'umuhondo tw'icyatsi kibisi ibintu nk'ibyo nuko bajyaga abaturage bajyaga kubifata hehe bene ibyo bintu i- nyine ntabwo mvuga lisite ama- ama- urutonde rw'abatora ahubwo n- n- nshatse kujya guto- ndashaka kuzajya gutora agakarita k'umukara cyangwa umutuku cyangwa se umweru cyangwa se icyatsi kibisi ndi umuturage icyo gihe nari kujya kugashaka hehe nari kukabona gute bakabonaga gute bo- bakabona nk'uzi hari aba- abaseseri ko- ko- ko- aho batoreraga ni ukuvuga abaturage baragendaga bakajya gutora bagera ku Eh.
biro by'itora niho babahaga utwo dukarita noneho bakahitiramo Ba- baka- bakagenda ba- twose baratutaga Eh, bakagenda noneho bakagenda ba- baka- iyo- uwo bashaka- ibara- ibara ibara bashaka gutora ba- hari ahantu barishyira ibindi bakabijugunya mu mu mwobo wari uri aho ngaho hafi aho eh.
Eh, imbere yabo nta noneho bakagaruka mbese nimba Amatora- numva neza nimba mbyumvise neza eh, kuri repubulika ya kabiri natoye rimwe rukumbi icyo gihe ndumva nari mfite imyaka makumyabiri n'umwe ni muri mirongo irindwi eh, ni igihe twatoraga itegeko nshinga rya mbere na mbere yego ni mirongo irindwi n'umunani yego nagiye gutora noneho rero koko eh, badu- na- ku biro by'itora niho baduhaga utwo dukarita icyo gihe ndibuka ko cyari icya- icyatsi kibisi n'ikijuju ahari
harimo n'umukara harimo n'umukara ku buryo ntuze kanyarengwe yumvishije abantu ko u- u- u- ntuze twatoye umukara muri cyane cyane muri gikongo njyewe aho nagiye gutora ntabwo nta mukara wari uhari ariko eh, i- ikintu cyatumye nzinukwa gutora ni uko bampaye ayo mabara abiri niba hasha
Mm.
ni uko nza gusanga ikijuju bagiciye ntabwo nabihisha rwose nanjye Hari icyo amatora- hari nanjye icyo amatora cyatsi kugira kibisi ngo- nanjye icyo cyatsi kibisi naragicingishyira mu ibahasha ndayifunga ndagenda ndayibaha barandikira baranyandikira ngo natoye ntabwo nongeye gutora nongeye gutora mu bihumbi bibiri na gatatu nanone ntora itegeko nshinga kubera ko rya- ryimakazaga uburenganzira bw'ikiremwamuntu niko nabiketse hanyuma cyane cyane n'iriya myanya mirongo itatu n'itatu y'abari n'abategarugori bagomba kujya mu nzego z'ubutegetsi Mm.
byemejwe n'itegeko nshinga nanjye nararitoye Mm.
ngaya amatora nagiyemo mu rwanda kubera ko ibyo ni ibya kamirindi tomasi ntabwo ari byo ikiganiro nuko nari- nari ndimo nibariza nyine uko kuntu babimenyaga eh, ukuntu ba- ba- ba- babonaga ayo mabara nuko ariko rero porofesori bambwiye yuko eliyezeri agarutse ku murongo reka tumwumve eliyezeri we
yego nyakubahwa nawe komera nyakubahwa nuko hari ikibazo se cyangwa igi- Mwamwa.
yego yego hari ikibazo cyangwa igitekerezo ufitiye porofesori wizeyimana
Eh, ndamukiriza umuporofeseri wacu arakumva rwose
Eh, anaje akantu nari mfise nashaka ndamubaze yego
Eh, ku ico gihe ku kubwiwe gushinga repubulika Mm.
vyo- vyoba vya- vyoba- vyo- vyoba vyari bikenewe
reka kwisubirize sinzi niba eh, ibyo ngibyo reka kwisubirize Eh, yakumvise rwose porofesori umwanya ni uwawe Eh, ubwo nyine urumva hari ubwami ubwami bwa bwo- bwa kigeri kigeri wa gatanu bari bamaze kumushyiraho nabo bakoze ku- kudeta kuko burya im- mwi- ba- mwima ikudeta yabaye Mm.
ubwo hakaba na- na- n'abarunari none kigeri a- agasanga akaba ari muri- mu barunari hari indi paraderi yo yashakaga ko umwami aba akurikize biteye ku nshinga a- agomba gukurikiza ubwo anarahira yarahiye avuga ko ari umwami uza- uzakoresha itegeko nshinga umwami constitutionnel niko Mm.
yarahiye Mm.
ariko we arabyica aba uwa runari ajya muri runari bamushuka ajya muri runari Mm.
noneho bariya baparimehutu rero na na, na, na porosoma kuko urumva gitera niwe wagize niwe wavuze ati vive la republique Mm.
bakavuga bati ese turashyiraho ubuhe butegetsi ntabwo twavuga ngo ni umwami kuko urabona umwami arashaka ko tubona independence ako kanya nta kintu gihindutse nuko baravuga bati ese kuki tutajya muri repubulika kuko urumva nta- ntabwo ari gushyiraho umwami kuko uwari uriho ntabwo bari kumukuraho bashoboraga kumukuraho nuko kumukuraho ngo bashyireho undi mwami Mm.
ba- basanga ibyiza ari ugushyiraho repubulika mbese baga- bagahindura neza neza neza eh, i- i- i- ibyari bihari bagashyiraho ibindi bishya Mm.
nuko niko byagenze nuko ubu ubu- mbese iyo umwami aba konsitiye aba umuntu uvuga uti reka ni- ndinganize abanyarwanda biriya byose ntibyari kuba Mm.
reka da yari yazanye ingabo yakoze ingabo za- zatekwaga n'uwitwa niba- niba ari nkuranga nkuranga Mhm.
nuko aba- uwitwa sagahutu ya- ya- yaranabyanditse bakagenda bafata abantu hirya no hino bakagira ba- bakabajya- bakabajyana i nyanza aho ngaho ba- baka- bakabica cyangwa se bagakizwa n'imana sagahutu yakijijwe na- n'umuzungu wari umuzi nuko aragenda a- a- a- amukuramo Mm.
Ubu kandi ubwo abantu bose yari afite ingabo aho ngaho zigomba guhiga a- a- abatwa- abategetsi abo ngabo b'abarideri b'abahutu Mhm.
nuko ukumva ko uwo mwami ntabwo nta kundi bari kubigenza badashyizeho repubulika Mm.
Mm, nta kundi bari kubigenza nicyo cyari gisigaye radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda porofeseri dushigaje rwose igihe kitageze ku munota nagira ngo ngushimire gusa uyu mwanya waduhaye hanyuma kandi ngusabe n'imbabazi nzisaba n'abantu bose b'abakunzi b'ijwi rya amerika ko imirongo ya telefone yatunaniye ariko twagize amahirwe wowe eh, umurongo wawe urakunda ntabwo mwashoboye kwigana n'abaturage ngo bakubwire ibyo batekereza bakubaze ibibazo bashaka ni akagaruka ni ni ibintu amateka ntabwo ajya avu- avaho abarundi babyita kahise ntabwo bijya bivaho bihoraho buriya tuzashaka undi mwanya tubigarukeho igihe icyo ari cyo cyose ntabwo ari ibintu bi- bisaza nuko nagira ngo rero ngushimire cyane rwose byimazeyo porofeseri laurent uwizeyimana porofeseri emerite ni mu- wa- za kaminuza nyine ubu ngubu ukaba uri umushakashatsi mu by'amateka n'iterambere muri kaminuza y'i Toulouse mu bufaransa ndagushimiye cyane
E- yego rwose nanjye ndabashimiye kuba mwa ari jye mwa- mwahisemo U- kuko ibi ngibi tuvuze Mm.
ntabwo benshi babivuga kimwe Eh, ntabwo tubivuga kimwe two- twese kubera ko ni ibintu byavuyemo akababaro kenshi mu banyarwanda mu banyarwanda n'abarundi n'abarundi bambaye abarundi mm, bo ba- bazize twebwe none ubwo rero kubivuga tuka nkanjye nkavuga icyo mbibona ko mbibona undi nawe akavuga uko abibona kugira ngo tugerageze guhuza guhuza.
tuzagerageza tuzagerageza n'ubundi twari twagerageje hanyuma abamwe eh, babivuga ukundi ntitwashobora kubabona maze rero mwese uko mungana murakarama